Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Anytime you walk across my video or my channel, if today is your first time seeing my video on my channel, please subscribe and click the notification bell. Whenever I upload a new video, you will be notified. Thank you. If you're already my member, you already subscribed. Say, may God bless you. If you are not yet subscribed, please subscribe so that you don't miss um all this uh, channel Oliver, about uh, news, lifestyle. Okay, if you want to know me more, you find it here. If you are looking for any type of news at all, you will find it here. Okay, and today um, video we are going to talk about Lolo the goldfish. Yeah, um, now no say Lolo go uh, Manchester where uh, um, Esther Edokpayi. Uh, Yeah, for um, the way they celebrate and you know they welcome and they really appreciate and for coming uh, for the stage you know understanding so lolo france they france they they support lolo they socialize everywhere they even make some people even get headache because the way when they take they use man they finish lolo i don't know say get fans like this i really happy i really like this one when i see for here like this you like and then another one again after the after the the occasion some people come They talk and say ah lolo say e no dress well say see wetin e dress e no make sense some people sef not even sabi dress They say e no make sense uh -huh. so for me wetin lolo dress for here it makes sense well well even though lot of no get wetin do me even though i no like am or i like am you know i no fit say i no like am but i no be her ah, dis thing fans but e no mean say i go see the truth i no go talk am wetin he dress for here he bam well well He good well well some people babele na dem wan just spell am say wetin he dress no wetin he wear e no make sense even we get one wey come make me laugh well well e get one woman wey even talk am wey dem dey call iye nọkọkọmọ na she even talk am she come use her own come make example say the one when she dress because she still go the occasion say na her own na if one pass when she come record her own na send am everybody your boss laugh even me laugh wan finish me i say ah ah this woman own now and lolo he wan use her compare because this lolo this thing na fine dress na mature dress you know and ah, this woman own na this common this popular then this material of aliexpress na e she wear. You can't use and dey compare this, this fine sexy dis thing so if una no if una wan see the group, man una see the dress wey take compare lolo o oh. una tell me the one wey find <laughs> pass what they do oh god oh so una see lolo o oh. now una dey see this one na lolo oh be this one na una see am What you think for this video una leave comment na fun oh. <laughs>